father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see. I no go get am. Money money ego ego I àgbékánu kò go. Money money ego ego ego kò ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ Bless me bless me papa give me good life ìpadà kí n máa yan panda, lójú ẹlẹ́gàn mi o. Money money money. the adult, I don't want to steal your job, mo bẹ̀bẹ̀ o. Oh, ó pé kó pọ̀, a ní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀, ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀, ó pọ̀ o. Have mercy on me and eh, give me good life. With a lasting peace of mind. Every day as I dey grind make your favor follow me baba. money money eko eko àgbẹ̀kánu kò. right my people i salute una and welcome una this beautiful morning to inform me radio and this na business and lifestyle program inform me with olayemi and co yes we come here come inform una of course na una country sister continent sister and world sister olayemi voice una dey hear today but i no dey alone thank god say my sister jump and pass jump the situation pass and uh, she fit join us this uh, morning and again our uh, grassroots uh, oga patapata of them all wey dey shop all the goodies wey dey for that side im still join us this uh, morning as well we salute una well well so sharp sharp we'll greet and then take our business and market waka my sister just dey tell me say e get as e be. Um, you know before she she greet this morning e get one uh, as i dey take my morning tea get wetin we dey call morning tea wey i dey talk wey i dey take every morning or afternoon depends um, na just words of encouragement dey talk say make we learn to help one another make we no withhold good from anybody I know say this station I im we dey always use am take encourage say make we love one another make we help one another if we get one cup of gari, share that one cup of gari. you go enjoy and more if you share i tell you the truth Now, principle where they work so therefore do not withhold good from anybody right now even your enemy the people wey choose to make themselves enemy to you give them <laughs> after all the good book talk say make you good do good unto them so by so doing you are heaping coals of fire <laughs> coals of fire upon them. no not be say na as someone. asimona do be that but sha in case anybody dey wey dey beefy una <laughs> wey dey binu una una eh, still do the person good but seriously I beg na god na to dey beg everybody na almighty god the creator of heaven and earth everything wey dey happen right now the suffering na man made the poverty wey dey the world na man made if not if not be man made how people go dey spend billions and trillions of dollars take dey um, make weapons of mass destruction and yet hunger dey e no go dey easier to take care of hunger than to take care of war no na reason am na so there's something wrong with all these people but make we sef make we no go join body with dem dey do all dis kind wickedness so for our own level anywhere wey we dey na there be your people just make sure say you you help give a hand of help to somebody not do say e no concern you mm mm not do like dat abeg make we not be like the wicked and unreasonable people. wey dey tolobi everything to di extent say some people dey buy cars worth billions of naira now when hunger dey ha the sokpa wey go sokpa those people eh the koboko the spiritual koboko wey dem go take koboko dem eh no mm-hmm. be the one wey in fact we no go even tell the spiritual koboko make e stop sef just one percent one percent na we need my sister abeg. my people i dey throway salute this morning i greet una plenty plenty yes as my sister dey talk um, we no go say because of say the situation get as e be say we go come do as the situation dey uh, god don give us power take overcome the situation na be the truth because we no fit leave ourselves for where the country leave us we need to move forward because if we leave ourselves for where dem leave us na be say hope no dey but because we get hope we no go fit remain for one place we need to move forward and the reason why we dey come here every morning na to come rub minds on the way forward the things wey we go fit do share ideas together and then inform us on the things wey be say many of us no know as e be say we dey do check check dey find out things go need to let the people know so that they go know how they go take put their leg for ground as we dey waka go our new nigeria my name na sandra kekwa salotuna. okay my oga patapata. Uh, my people, I greet everybody this morning. I greet everybody when they see this morning, and I greet them. Um, everyone went take time to listen to us directly online this morning as well. We did great from every local direction where you did. We won't make you know say even at the very grassroots that is very that is just in between the grasses where this voice for the come I one man and no say we value now and make us they run up and down to see how grassroots can have peace for you to get what you will eat in the city. If hmm. grassroots is in trouble, there will be no food in the city. So just pray for those of us that are in the grassroots to always make sure the grasses are at peace so that the city will be much at, will be peaceful. Um, yes, market were coffee day off this morning because the crash, <laughs> no garage of mind. And the Congo was in the situation from the top. The means to reach where grass, they come become issue. They even, you know, that they created, they, they have been pushing for a creation of toll gates on roads that are not worthy, yes, you will go and do obtain what is called road roadworthiness on a vehicle mm-hmm. that mm. was supposed to abandon the road and walk on where you want. They will come tell you roadworthiness. The police officer was asking me a question the other day from a driver. He said, "What is the license that permits you to drive on this road?" Now you ask him, "Say which of the which road? Let show me the road." <laughs> and the, the police officer was in between a gutter and a swamp, where to dey enter water dey come out na i ask am say are you asking me for a license to enter river <laughs> and the police officer say i don understand were you not driving on the road he said which of the which road show me the road i was driving on a river and you are asking me for a driver's license to that permit me to drive in the river <laughs> so i want to beg the indigenous people look at the situation it will help you to know that the truth is that many of us we get some document wey we no need again around us mm. with time even the police will be afraid to ask for it if we continue like this they don't want to create they they ask for toll gate now they have decided to use fuel to toll gate every human being it's okay we should be aware of it just know that that is how toll gate can be created Yeah, that carry us to enter the difference between political power and traditional power. Political power and a power obtained from the people and therefore must be controlled by the people, while traditional power and a power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. You know, many of us don't really know, say, even as traditional rulers, say we get power where we don't know. I want every genuine, original, authentic uninfluenced royal father go back into the closet if i say closet not be your bedroom oh. your bedroom mm -hmm. is not your <laughs> closet oh. there is a part of your palace that is your closet take your time don't even see your guard don't see your wives don't see your chiefs don't see anybody take time to learn how to communicate with your closet you find out that you have something we have not been asking you and that thing is with you, but you are not willing to be close to it. It is the sanitizer you need in the society. Please, for the right cause. Please, for the right cause. Madam talked about 1%, and that is actually the source of 1%. Go back to your closet. You will find out that the real strength you have as a king is not on your chair, it's in that closet. Just invite it to come close to your chair and make the pronouncement and find out. If I go in there and make the pronouncement. The scripture says, pray in silence, and that the God who hears in silence will reward you openly. Why don't our royal fathers understand this matter now? Why am I asking? Go back into your closet and pray in silence. Talk to your we are for the whole meeting. Ancestors, get where you suppose to hold meeting with you. How will you have a place you prepare to hold meeting with chiefs? You do not have a place to hold meeting with ancestors. Go and meet them and have a meeting with them. When you come out, your request will be granted openly and the deep. Royal fathers, I ask of you the permission to please and we are begging. I partly permission from you to beg you that one percent is possible if only you go and hold it. Okay. Well, your account. Uh, okay. Um. it. they listen to us on Informe Radio this morning. Make we sharp, sharp, quickly um, reconnect. Okay, go on. Yeah, um, am people, very sorry for the breakage in transmission. And as I was saying, let us let our royal fathers go back and hold a meeting, not with the palace chiefs, not with palace guard, but with the community guard, the community chiefs. Then, as soon as we finish that meeting, a pronouncement is made there, a commitment is made there. Come back and sit on your throne and you'll find out that your society will be well. As we all join hands to do this, we will find out that the place that we choose to become kings to or we are kings to will be much at peace than we ever thought. This will not be the thing when we won't talk this morning from this platform. My people, my name is Adeomo Akao. I salute everybody who every time they listen at this hour. Just know say, my blessing will carry come and not a cost except to those when choose to be on the wrong side of truth. Truth is not bitter except you're on the wrong side of it. Only then and then will it be bitter. And it is better if it is bitter for you because bitter leaf will always cure you, while sweet leaf will always make you sick. Good morning. All right. And <laughs> think bitter leaf will cure you, but uh, sweet things go wait, it go make you sick. <laughs> yes. Uh, uh, <laughs> yeah, hmm. sick leave you always make the person sick. mm. It is well. Okay, well, now they listen to us on Informe Radio this morning, and this now business and lifestyle program Inform Me with Alayemi and Co. Sharp, sharp, make we take. Uh, business news my brother the kind things we person they read the kind things we person they hear hmm, it is well. Uh, yes on the business news platform this morning Uh, somehow there is what we call the management of truth. And uh, they say maturity is the ability not to lie but not to tell the truth. The So hmm. this here is hmm. what call, it <laughs> is here we call um, uh, ministry managing truth, not to lie against government, but as well being able to read between the line and see the problem and the, the lies that the government is telling the people. Inflation hit 24.08 percent as Nigerians struggle with higher food prices. Mm. With this review, aviation, security, logistics workers are uh, back on immediate strike. Dollar, as at this morning, they were celebrating that dollar crashed, but dollar is sold in between eight hundred and five naira and seven hundred and ninety naira at parallel market. And so somebody now choose to go and use 790 naira from 805 naira. Meanwhile, in the same conditions, other people they sell for 805 naira, one is from area they're selling for 790 naira for one dollar, which is supposed to be one naira. Hmm. Okay, families cry out as food prices hit rooftop. Families cry out as food prices hit rooftop. One dead, three missing as the Zamaya company in uh, surplus oil ring collapses in Delta State. Mm. Uh, but if you know the real word for it, it's actually a spanner missing. One spanner dead and the other, and three others missing. So if you understand the term spanner or two, you will know they are talking about a human being that is on, uh, on, the, on the shore. So They still collapsed into the sea, and uh, one person confirmed dead, and three other tools missing. Emefiele and the associates to face charges over 6.9 billion naira procurement fraud. And the federal government have applied to withdraw firearm charges against Emefiele. They have been looking for which one to take him to court for. After much investigation, the federal government chose to now push for uh, withdraw firearms charges and then to uh, push for 6.9 billion naira procurement fraud. You, you, know, say, uh, you know say you know say they blast they blast dem where we say so now the now firearm what the the one uh, gun wey dem see Now im dem charge am for now im dey make dem mm. wan <laughs> change am to something because, else so because yeah, people yeah, dey blast even the leader got to know that the firearm is even a licensed one one And two, firearm, illegal possession of firearm is a billable offense. It is not a prisonable offence because that firearm was never used. The, the, the bullet or piece was never found in another human body mm. that the, the serial number was traced to the gun. And therefore, it cannot be used as a crime against a nation. He had a gun, yes, but was he licensed? Ah. Yes. And uh, the question is, has it been used? No. Was the gun shown that it has been tested? Yes, the day it was bought. Ever since has it been used no therefore it cannot be an offence. and then so since it was not used why then are you charging him so they need to look for where to look for what to use in grabbing him easily so they now said himself and his associates have uh, gotten involved in six point nine billion naira fraud on what they call procurement fraud knowing too well that all their friends they could not go to what they call mm. ACO borrowers money because all of them were involved in the ACO borrower project mm. over hundred billion was swallowed by these same people. Now you are holding a man that through him you got over 500 billion, but you are now holding for six. Can you imagine this grace and shame? Inexperienced leadership. Ah, and we, okay, and we want part, and we want Emefiele Emewele Ememie. all am say na him go receive the. we want him but all oyinbo na the same sha. Mm -hmm. nigerian Nigerian poor can't breathe as inflation chokes. Don't forget, not too long ago, the, the appointed Senate President, um, in person of God's will at Badio, Mr. Uncommon Man. The one we get uh, wey get uh, cases upon cases of uh, uh, yes. of uh, fraud. Yes, so the former governor of Akwa Ibom State said if you are in support you know, it has turned mockery if you are in support that nigerians should breathe say i and if you are not in support that nigerians should breathe say me. and you now say the eyes have it nigerians should be allowed to breathe which means they've already thought of seizing the breath and now the thing they came in another form as as at this morning business day is telling us that nigerians poor can't breathe as inflation chokes and when you look at the real statistics National Bureau of Statistics, rolling out a figure this morning, is saying that inflation has hit 24.80%. When I sat yesterday and during Buhari, inflation surpasses 34 point something, and it's worse now. You now brought it back to 24. So we have records of our back, I mean, our archive uh, business news, and all of this. If Buhari left, and it was 34 point something percent And here we are. We're giving a WhatsApp because even if someone personally this morning, I mean, as of yesterday, made a statement that uh, inherited the worst economy and therefore painful decisions needed to be taken. Here you are managing you see why i said maturity is the ability not to lie but not to tell the truth ah. so here you are ah. managing statistics you are telling the National Bureau of Statistics is telling us this morning that 24.08% is what inflation is, which we know is already on the negative. And if we really go into detail, going by what Buhari left behind and what uh, the issue of fare hike and whatever has added to it, inflation is not in any way less than 56.9%. Hmm. Good morning. Hmm. Hmm. You don't finish. Yes, ma'am. Okay, it is well. All right, my it's sister. Well. Give us a market worker. It is very well. My people, market worker for the week. Um, market don't cast and uh, families not fit afford things for market right now based on the price. As at last week, when we give market worker, we say rice the lowest price for market then was forty-one thousand but as at today the lowest price now for market na forty-five thousand and uh, the upper rise from fifty-five thousand fifty-five thousand fifty-seven thousand naira for one bag of rice very soon our people go dey use bag of rice the empty bag take dey sew cloth because rice dey very expensive rubber of rice before we dey fit buy rubber of rice two thousand naira rubber of rice the lowest now na two thousand six hundred naira and you also can buy rubber of rice for three thousand naira for one rubber cup of rice now dey sell from two fifty to three hundred naira for one cup of rice imagine how many cups family go fit buy when they go fit take eat. two hundred and fifty naira for a cup of rice. two hundred and fifty naira for one cup of rice beans white beans na be the cheapest before for market before if you buy white beans rubber one thousand um, one thousand three hundred naira abuta dey talk two thousand one thousand three hundred naira for um, that's a rubber of beans but now rubber of beans na one thousand eight hundred naira for rubber of beans while cup of beans for white na one hundred and sixty naira and brown uh, eh, beans na two thousand naira for rubber and uh, cup of uh, um, brown beans dey go for two hundred naira some dey sell one ninety that one na where rice and beans don go and na the common food wey be say people dey always cook for house every day even yam wey newly come out wey dem call new yam as new yam don dey come out people suppose to dey smile dey happy say thank god say new yam don come out e go relieve dem even plantain don come out but nobody dey fit dey buy whether yam or plantain na just a few people na in their hand dey fit dey touch am you go see one tuber of yam new yam for market the smallest one wey no go reach family of three or four eat dem go tell you say na one thousand naira so yam too dey expensive and five uh, uh, stick of plantain wey tiny tiny na five hundred naira wey no go even belle for one person let's say two people fit manage am eat so that one na for price of plantain and price of yam red oil as at last two weeks red oil dey for twenty something thousand but red oil now na thirty-one thousand naira for red oil thirty-one thousand naira for twenty-five litres and four litre for red oil because the, the litres different different four litre dey for five thousand two and four litre dey for four thousand four hundred groundnut oil now for twenty litres na nineteen thousand five hundred naira for the one wey dey sleep as cold dey so nineteen thousand five hundred naira for twenty litres while uh, five litre dey go for uh, five thousand naira some dey sell for five thousand two hundred naira ogbono still dey for six thousand while cup na six hundred naira while hand melon still dey for six thousand cup na three hundred naira but engine melon dey for five thousand So dey sell for eight while cup na two fifty garri garri sef dey up garri bag of garri nineteen thousand five hundred naira for bag of garri some say dem buy for twenty but line line na five upwards some dey sell hundred. that one na garri i mean market waka for the week and uh, other provisions like indomie and spaghetti all those ones still add money for market. Hmm. as you just dey call prices i remember the time wey i dey do this uh, foodstuff mm. business I remember the tomatoes, the the, tin, tin, the tomatoes, this is everything add money man. This line line no be I think three fifty na we dey sell them that time three fifty for line line oh, yeah. when are they do oil oh, yeah, <laughs> business hey God i don buy oil eh, jerry can <laughs> when we dey go cocoa market mm. that time my jerry can my jerry cans wey i take do oil business still dey that place <laughs> hey that cannot not even hey! buy can buy you four litre now hmm It is well god go provide for all of us this period my brother uh, the our rice local rice wey dey for that side you go help us find out how much e be. Uh, the last two ones when I order because of some persons when they said, need them. Current um, one, current uh, one. You go yes, need to find. We go need to find out the price, but I wan tell you say eh, the price when we first take do calculation initially, mm. I can't find that say they themselves in the mill directly now serve a cup for one forty. So we need now turn the rubber that is used in measuring that has 20 cups to 2,800. And eventually you find out that that is the price for old rice that rises well. Okay. And, but, but the new one, when does they come out, new rice, when does they come out, the price is lower than that a little. Okay. Mm. So maybe in our next um, edition, I'll be able to give us a better price and how the matter will fit there. Uh, go. Okay. Thank you. It is well. It is well. The indigenous people of Nigeria and Africa. I even I, I was reading um, some some information how even Canadians they complain say things they things they hurt them as well. So Americans they complain. Uh, uh, Canadians they com- complain. Everybody they complain. So which means invariably wetin dey happen right now na na that uh, world uh, wide plan na im dey go on because yesterday i no know wetin carry my mind go that place na part of the agenda to keep uh, to create scarcity to create hunger to na im be this one right now but we can always beat the system the man made system can be beaten i dey always talk am say when we dey do things for ourselves even for uh, america eh, in the uh, during the depression time i came across a a not be document i go call am na picture sha when they dey um, advise people how to take survive hardship how to take survive war make you get few chicken wey go dey lay eggs for you for you to dey chop you understand make you grow your vegetables grow your food na wetin we dey always preach for this station be this one self sufficiency if we are focused on self sufficiency eh all these things the the ones wey the price go come dey go we go come know say okay maybe na the things wey dem dey wey dem dey import i know say quite alright say the transportation also dey add to the problem but it can be we can save ourselves some headache and heartaches if we plan way way ahead me and my sister dey discuss before we come on <laughs> air just now when she dey talk about um, the market waka i i, I just dey look like this every day i dey thank god sha because i no dey 2023 again na ah. i dey 2024 i dey plan ahead i dey see ahead and i dey always plan ahead if each and every one of us wey dey lis ten dey plan ahead it it doesn't take all the money in the world for you to live the kind of good life wey god create for each and every one of us abeg make una take this advice sharparly sharparly my brother may we continue with the with the topic wey we start yesterday wey be um, all eyes on the judiciary that thing e don enter another phase o oh. one news come out yesterday one of the uh, justices wey wey wey dey handle case wey dey handle um, the one uh, tribunal for for kano she shout come out yesterday say say one son dey pursue am with money to take bribe am na she shout the shout come out okay so is it far from wetin we dey talk now say all eyes on judiciary wey come make dem go go um, remove people from office because say they allow billboards they okay the billboards wey they put e are we wait are we now seeing wetin dem dey talk about even article eight eh, don come out now say there is nothing wrong in saying all eyes on judiciary <laughs> after all of them, dey for court their eye no go dey for the judiciary before so why are they feeling threatened wey e be say dem dey remove eh, billboards <laughs> in fact i trust i trust the indigenous nigerians <laughs> right now the people have become the billboards people now na dem come be the billboards Eh, in fact as a, as billboard no as I say they no want billboards. Eh? even dey print am for their shirt. na na i dey talk say na people come be the billboards. put am for you, face cap mm -hmm. the funny thing you know say uh, uh, many people no dey read billboards. yes some go even look at dem no go even know wetin dey but do you know this thing wey these people do now made people, people to be aware even the print media wey dem no even give money to make dem take advertise the all eyes on judiciary Call carried it it became uh, headline for yesterday even till today my brother. Uh, make, make I make I quickly uh, add something join because of time. Uh, ma thank you very much. You see wetin I wan tell us happen in a period of um, Claudius. Uh, even Tiberius too do the same thing. But only Emperor um, Constantine, during the Christian era, when persecution was really very high, now they take, um, they take to minimize them. This is one, one way he campaigned to win his own political election. And because of that, he confirmed the, the, the, the Christian um, um, projects, like building cathedrals and all of those stuff with Christian with government money. how did they do it? Because sometimes in an attempt to crush. a thing you see as a threat, you advertise it the more. You mm-hmm. make it even more popular. Mm-hmm. Now, Christianity was growing. And the religion then of the old, as Judaism, was the people, the Pharisees and the Sadducees after the death of Jesus, The the the the they, yeah, they, the thing went on like that until where they wanted to make sure Christianity died. In about 606, when the Catholic Church actually fully was established, took over, and a lot of other things were happening. Before no, before 606, the, there was something that happened. when the emperors were now the one trying to make sure they suppress the they, the suppress Christians. They were hurting Christians here and there. They can't be hurt believers in Christ here and there. So the Christians, some of them will barb, there is a particular hairstyle they will barb at the point when it is time to go for worship, they will draw fish, fixing one particular direction they were now worshipping in the caves. So one day, it too got the attention of the people. So why are they always wanting some group of people inside the town? Where should the people be? Mm-hmm. That thing led to the issue of knowing that it's because they believe on that man they made at the cross, who later was buried in the rocks, and then is now resurrected. That is why they are pushing them up and down, that they don't want them to hear that word again. Really? Is that true? they were a daily population. The thing was now making them to. If they know, say the thing will be true, why they come they pursue them up and down? They started okay. believing. So the population was not growing. So the point that a father will be in the will wear the army uniform pursuing Christians up and down, and his wife will be among the people he was pursuing. Mm. So when they now get to realize that the you arrest people, you are arresting your wife. You say, What? What are you doing here, honey? Yes, I'm a member. I choose not to tell you because mm. I hmm. see that they are just using you. Ah ah was that that, that kind of language eh, that time uh, that time didn't hear oni. oni have come in existence because of the format we dey use for the news because na only people bring the one that is here now so <laughs> now wetin i dey try wetin i dey try let us know you see sometimes in an attempt to kill the truth, you push it the more. Mm. Okay, look at now all the money they give to the print media to make sure the thing is on air. What are they airing? All eyes on, the judiciary. That is just the word. Okay, the same thing you you try to remove somebody from office. The same thing you are punishing people for. The same thing you just dissolve a particular board for. Mm-hmm. This is the media. And now what is it that is on the print media? All eyes on the judiciary, which the print media never carried before. The news this morning, look at TVC news look at live TV. Look at all of them discussing this money on air. What are they discussing now that the board that was dissolved? Why was it dissolved? Oh, I. Eyes on judiciary. <laughs> so what are you just done? You even have you president to complete You shoot your foot <laughs> by yourself with your. You don't shot yourself in the leg. You can't shoot your can't make when I waka from one corner to one corner, I didn't see signboard of Biohazard on the dictionary. But now I know thing that is in existence. The woman that is in one community in Pokistum, uh, because most of them before there is anything called our Eyes on the Judiciary. Now they now know that there is something called our Eyes on the Judiciary. So it has turned a slogan in Nigeria. Yeah, and a lot of people, funny enough, eh, a lot of people not know. You know, say so we they try to talk, te tell people. Yes. But the, the grassroots, a lot of people not there aware, say uh, the case dey court. e still ongoing uh, they no know dem think say this government this uh, unconstitutional government say e go just stay like that. na complain they just dey complain say which kind government be this, which kind government be mm-hmm. this. but right now everybody don dey aware say the case the case dey for court say dem dey wait for judgement from the judiciary so everybody is now more alert oh my goodness more eyes now goodness. so what dey do so before before wait before wait for dem say before before they say all eyes on judiciary now they dey say more all eyes on judiciary if there's anyone like that. <laughs> because today on hot seat they are hot seat. let us look at the way let us look at the way i'm i want to i want to put it. okay before all eyes on the judiciary were just coming in nigeria. since since the beginning of this week or last week till now what have been done with be dissolving and whatever now it has triple when they say geometric progression. Mm. steadily the number has risen from just two million So about 17 million listening and beginning to read papers this morning. You see the way people are rushing papers. Mm-hmm. You see the way people are buying print media. because of what? All eyes on the judiciary. <laughs> mm. And so, what have they successfully done for all, for the all eyes of the judiciary group is that they even help to now make better deal balls for them. Mm-hmm. What are the deal balls? Print media, which they didn't back electronic media which they didn't buy mm. social media which they didn't buy online newspapers which they didn't pay for so all actually the judiciary group did they pay for this the government now help them pay so you are now having over eighty million people now focus on the judiciary and i remember i advised the apc government i said they would have gone back to nominate president Muhammadu Buhari to say, please don't go to court. He now state the statement, please don't go to court. So that eyes will turn away from the court. Mm. It was the one that directed the attentions of Nigerians toward court. Mm-hmm. That is should leave INEC alone and go towards court. Nigerians now turn to court. You are saying we should not be looking at court. You mm-hmm. said mm-hmm. they told us go to court. Now all eyes are turned to go to court. You are saying why should they go to court? Or why should they look at the court? How can a blind man? They went to court because they feel they are the one controlling the court. Okay, our brother. You see, <laughs> now eh, I have heard you, Senator. Thank you for the last plenary. But people power and go cannot work in Erufai's matter. That is why you are here now. So I want to beg us. <laughs> I want to beg us, every indigenous Nigeria, the very thing they don't want to, they don't want to hear is simply the truth. The man that shouted in the north that a higher son is pursuing him with money to bribe him. na woman oh, no na woman no. Oh. now i wan talk about so uh, na justice no, flora no what i mean is whoever that is pursuing her. Uh -huh. that, that that is why she it out the son when he dey pursue am up and down say make he correct money make he take advance judgement. I want you to realize that because all our eyes on us on individually, he knows that the good and complete. and he knows that the state where he did the quick bomb person for us. When he make am, when he shout, come out, say, in case, let, the figure they have born me, because I no mm. collect money, and for them to want me for collecting money. Mm. So I no collect mm. Because all eyes are already on her. It's all because in Nigeria that all eyes are on. And because of that, it has torn you know, the government just fuel, push, and paid for free to the group The publicity they never wished before. Mm. And I want to tell them, congratulations to your victory, and to the government, very, very sorry. I told you before. I've been saying it is a disaster. So had I know. Now they are regretting. Now, why did we really push to the point of stopping them from putting the billboards? Okay. Because they made it worse. And therefore, I want to beg every indigenous person. When God is answering prayers. In most mm-hmm. cases, you may not know, you may think it's for punishment, mm. but eventually mm-hmm. it is for upliftment. Congratulations to those who thought that God was coming. I mean, the devil was the one at work, but suddenly started working for you. God bless you. Uh, okay, una dey lis ten to us on Informe Radio yes. this morning. Madam Ikekwa, abeg uh, eh, sharp sharp, He get uh, one lawyer Chidi Odinkalu. wey talk something concerning that he say the nigerian bar association under current leadership will not notice this story or do anything about it. e say as uh, justice uh, flora azenge don shout come out say she is an hired uh, she is hired as a judge not as a prayer warrior so im mm-hmm. dey charge the nigerian bar association now say as this woman don um, shout come out now say sans dey attempt to bribe her say when they suppose act they no go act o so why people eyes no go dey on the judiciary if to if to say eyes no dey maybe the woman for no shout shout come out because she know say right now yeah for just still carry am put <laughs> for corner as dem dey carry am Hmm, eh, abeg you talk good you never greet o abeg. <laughs> my country pipo na me and my broda i dey greet una um, the organic senator just as my broda talk i no go any dis thing o oh. <laughs> because i dey always talk i no wan make dem slap me for road. but dem send you money make you take go holiday. dem no send me money o oh, na hardship allowance na we dey ask for more na rest abi we no dey get hardship we senators ha. when somebody make mouth say two million naira is too small for them sef. yes na. Hey! dem say make person wey dey collect thirty thousand may manage may times sansan na sansan we go eat sansan and uh, iron sponge take baff dem <laughs> take wash that their mouth take. <laughs> He then remove the deputy. Wait, wait, wait, thank God that he didn't even win the election. Abi. If he had even won his election that took him to the very Senate, he was only a candidate and he made this statement. If he had even won the election, he could tell you what he would have. Eh. Okay. Monitoring spirit. They don't monitor okay. members that come off for road. Hello? Hello? Yes. Is uh, okay. I, I can hear you. Okay, they monitor okay. you just uh, now. Uh, go on. Well, uh, what I said. Eh? Okay, go on. No, I, said what I said was that we thank God he didn't win his election in Ogun State. Okay. Because if he had won his election, what would have told the Senate president, the very man wey sabi swallow money well well this time, mm-hmm. he would have been worse than what he just said now to say two million would have not been. He would have told Nigerians, I want one hundred million Nigerians dead so that we can have all their money to take care of the Senate. Mm. mm, all right, sharp, sharp well uh, you know say all these things wey dey happen no be wetin hard you know why at also because if you look at i remember when fight dey shout any small thing maybe if dem dey do something dem go wan make sure dem bring am down for the north so dat northerners go many e don start to dey happen o recently i mark wayek english from kano state <laughs> my brother and my sister if you see wetin ss3 candidates dey write just to write eh, an essay inviting your friend to your school simple sen ten ce no none of them out of about eight hundred uh, candidates wey we mark no one person fit get ten inside because erofai don talk am he say all these things that you people are doing it will affect us in the future o oh. he say the northerners will regret it and to me i don already dey see am i don already dey why i say i dey already dey feel say dem dey cheat the southerners if my own daughter i dey primary three go fit sit down write letter well completely and somebody wey dey ss3 no fit write you see where the mm-hmm. problem dey come from the problem don already dey come and that person go come one of them fit go be president tomorrow so that kind of person na wey no fit write simple sentence na e wan on the eh? rule us na e bring us come this eh, ah, situation we dey so. wahala dem come dey use money take dey. Uh, imagine now you know wetin dem dey tell us say if we no add twenty twenty mark say we go come face panel as in they will query us so me dey tell my wife say make you no worry make they query us because we go let nigerians know say dem say make we give only northern as twenty marks what about the people in the south in the west in the east mm. no be the same waec dey right abi the waec come from moon abi come from east. Mm. so the thing wey dey there be say for nigeria mo no worry all these things wey dey happen e shall pass na just a matter of time mm. i hmm. believe that e shall pass everything wey dem dey do e go turn back against dem o oh. i remember when our first lady now dey talk say they are not interested in the money of nigeria say they don already get money now we don see say na the money na dey come for <laughs> yesterday now they don increase uh, fuel again so if you look am na the money dey come for so that uh, uh, all eyes on judiciary mo forget that one na all eyes on all of us now. <laughs> In which all of us. all of us you know why <laughs> both the judiciary both emilokan both uh, the obedient all of us we go dey look each other. Eh, the reason why e be like say na all eyes on judiciary na. because na dem go give the verdict abi. Eh, the va dem no gree give the <laughs> verdict. no talk say na dem go give the verdict. i understand you know why i say on, on all of us. we don't dey court since. you know why. we don already hear the truth but why dey dey turn the thing round like baba chan yes you know why i say on all of us because some people don dey collect some things for bank. <laughs> hold on hold on <laughs> first hold on first uh-huh. hold on uh, uh, make madam talk before you you add add join uh, madam ikekwa. Uh, eh, like wetin i talk the judiciary dey sit down for time bomb. Mm -hmm. because all eyes on them. go so explode. na the truth be that <laughs> because This matter don dey court since as we dey talk am and all of us know the truth but dem no wan conclude say this thing na truth or dem no wan make sure say dem just conclude the matter dem dey turn the thing around dey turn around why all eyes no go dey on dem why the matter dey vex dem say somebody say all eyes on judiciary dem say when you mention uh, what dem call am when you mention uh, uh, um, white hair mm. old mama go dey vex when you mention bone <laughs> old mama go dey vex because <laughs> why you know say na him dem dey talk about just mention bone <laughs> ah the bone eh old woman go just vex why you dey talk about bone because you know say na bone remain for him body bone. <laughs> na so judiciary be now nobody dey just talk something okay. anything wey you talk now you dey feel guilty why because na you dey dey talk about because okay. you know say your hand no clean una hand no clean una no pure because this matters. quick may waka comot because somebody just join us now okay. make we give am one minute take talk tarara. Okay. <laughs> ah, the amazing, the amazing global uh, uh, power force. One minute now, you guys make you no, let me talk. Just for them. No sweat on your part. Thirty seconds ah, more. Uh, do you want me to say that all eyes on you? <laughs> Oh. yesterday, uh, <laughs> uh, yesterday they say people, people, uh, they say people come climb, the, come do snake in the monkey shadow, like a big, big banner dey pull big banner comot because say eh, the thing dey pepper dem for body as e dey pain dem e dey sweet us as e dey sweet us dem dey pay dem as we dey people oh, oga ojeba as we dey talk na people don dey buy flyer we eh. dey buy to dey print t-shirt t-shirt we no wan see now dem dey put for t-shirt as we okay as a scarf. Eh. they dey they dey that's we dey be buy by um, and i no talk am well they dey print print yes free of charge o. if to say you don dey eh, carry am bags wetin dey be name for me you don carry am. i carry that. okay yes o apron so as uh, one of our one of our one one ministry for nigeria on church. I the wear April or can I say to go wear the April <laughs> or So I do my do body, you gotta go do in body. Exactly. <laughs> because the thing is pain. Ah, madam, if you know what in the sub for for street. If for well, Uh, eh, tomorrow, tomorrow day. Okay. Waiting the sub for street. See, as God is military. Okay, no, don't forget. God is military. military everybody dey pump dey pump see thank god say person wey say im america they don rate america third world country im e own pipo don dey gang up against government so where una come come scatter our country for us una go dey collect dey collect by compound interest as madam fit talk am yes, free measure press down shake it together and run over uh, you know i like compound interest well well eh? yes na na dey happen so yes so i i come late come the party mm. professor don divulge things and then our perfect mama trader e don give us some gist <laughs> i salute o uh-huh, na spaceship i dey na spaceship i dey but na from spaceship dey come dey set fire they send her from spaceship okay. they enter enter america they enter no they no construction time yeah so na there i go <laughs> i go to na there is no wait to i out in america all right bye but i check my finish finish your submission make you work Uh, like my people as i dey talk just now say oh they for no talk <laughs> because the matter wey dem talk now dem wetin dey say make dem hide na dem don blow mm. for hmm. top of roof. Yes, if to say as dem see that matter dem keep quiet. dem close your eye waka comot. the talk wey dem talk now don make people even dey ask okay something people no dey read billboard in case una no know mm-hmm. how many people dey read am as only you see am you go suffer keep quiet because why because you know say your hand no <laughs> clean yeah, you no wear underwear but if breeze blow dem go see the nakedness then you oh. go quiet you come allow breeze blow only you just blow the breeze you know say you no wear underwear eh you come go dey blow hand fan try <laughs> as the priest gree everybody don see am na on top of roof na na dey for dey hear the matter so na <laughs> so no place to hide no place to hide so dem no get choice this na just the beginning maybe na na this na, na the na beginning na the new hashtag be that one no place to hide for no this social media no place to hide because all <laughs> eyes on them no place to hide so my people na the matter we dey talk since like i talk say anytime we come here like this na time for us to rub minds on how we go take move ourselves forward from where government leave us na the truth be that so we go let people know wetin dey go on so that we go know how to pull leg for ground as we dey move forward my name na sandra ikekwa na wetin person comot eye na im make do pass am. well my country people, um, if we dey think no need for us to dey say we wan go restore democracy for another country you know why because <laughs> we now we no get democracy yesterday go see soldiers if you see trucks more than ten you know wetin those soldiers dey talk they say okay see this truck na brand new if you see the tyres everything but when e come to their welfare nothing but they dey buy brand new weapon brand new um, equipment dey give them so if you look at our soldier morale dey low na that same soldier you wan say make e go fight for who na for matter e no concern them because for their statement i dey i just dey lis ten to them yesterday you know say all this one sef if they meet uh, uh, if ogbe boys those ogbe boys go defeat them because they no they no really upper be like upper boys, upper. upper boys go upper. defeat them uh, so if you look am make we no dey feel say nigeria the only things wey uh, uh, we dey fear yewa we wan go interview for nigeria dem dey fear say e go still reach their turn that's just the truth because if you no do well how you expect say the people go support you so my country people abeg make una stand for the truth because you say the truth you know shall set you free no be the truth go set you free the truth you know the one you no know no fit set you free na me and my brother the organic senator on our way down. okay grassroots sharp sharp. Uh, yes as i know as i as i want to step aside <laughs> i will step aside in this language If so, you don't know the truth. That is why. Remember, the reason why Turkish choose to be close to the ground na because he no want make TB as a part of the secret dey too known to the public. You no first go raise Turkish up, no say. You almost dey very far from where <laughs> go fit be voice wetin dey under. Therefore, no go carry matter go where you know they later become a public notice. APC choose to go rate is up. Now it has become a white fire that you cannot quench. Congratulations to, the, to those when the, the group that is in charge of all eyes on the judiciary. It mm-hmm. is now more Nigerians looking at the judiciary. Congratulations for your victory. Sometimes you are be praying, you do not know how God always answers prayer. You know they take permission to answer prayer. Mm. We are finally answering your prayers now you are now beginning to say why you are there in fact the boss to answer your prayer god did not need to take permission from you so i want to stay with this an start prayer congratulations to all the us and to those when they lis ten to this program next time just ignoring something can solve a problem you never think will solve because they choose never to ignore that is why they will keep making more mistakes. Mm, no that, na big money my people My me na dem waka Now with the advice, say make with the congest, the less concerned and the over concerned yes. to become so they, they, have, they have come to join us we, uh, they have come yes. to join the the concerned people. <laughs> Information. <laughs> the information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the one wey dem dey plan ahead dey wait for una uh, na so i go talk am reach all eyes on the judiciary my name na olayemi i salute una.